hello everyone welcome to Mariegoldi TV please if today is your first time to watch or listen to my video don't forget to hit the subscribe button and also remember to press the bell sign for those of una wey don already subscribe and to all my returning subscribers thank you so much I really appreciate each and every one of you so my people this very update where I carry come here so get to do with this Nigeria guy where they say is from Agbo wetin happened to this very guy oh my god it's so very sad so painful so heartbroken in fact eh wickedness is real why e be say some people, some of una now could just get wicked hearts to the extent the spirit of jealousy will una get towards our own colleague towards our own friend una no go fit control una spirit of jealousy for una to just walk away from that person rather una go just dey look for one way or di other wey una wan take give that person haru rip make una remember oh, god is watching you for every evil wey you do to somebody wey dey struggle is or life dey go and you think say god no dey watch you lie The day wey you go face the consequences wey god go begin They punish you for the evil way they do to other people no say na village people they after you because some of them don't do evil to others Now, come begin they say na village people we are there e for our own family Now they chase una be so careful in this very update it happens that this nigerian guy they say na germany he dey e cook o after he cook for the house where him and other of his uh, flatmates abi even roommates. gather there this guy cook finish he can't come out for house when he return back home na they say this guy carry the food where he cook he can't say make him chop the one we want chop inside as the guy carry the food come out they say this guy can't see for the food say ah e be like say then touch the food where in cook o oh based on say you know, evil things. say maybe the people wey they gather there for the same house they go even get that evil art to go even go poison e food making chopper, making die Now they say this guy carried the food e chop as e chop the food finish before you know it this guy body they say don't dey swell up Now go here, am shortly if body don dey swell up una dey quickly carry am go hospital wey una take see am say e lie down for bed getting to the hospital igbo people, dey try their best to make sure say this guy no bear harrow high at the end of the day this guy bear harrow high just like that. ah what a wicked human being my country people na see wetin his own fellow nigerians do to him This guy comot for nigeria come abroad for better life for himself for better life for his own family wey live for nigeria see today now look at what happened to him how is the family going to feel they believe say their brother dey for abroad one day things go better for am if things better for am go see better for them because of jealousy and all the evil people wey surround this guy Then send out to his early grave. Due to the narration, we I go here for this video also, they say this guy and some of his friends, okay, they get misunderstanding before. As they get misunderstanding, they can settle the differences. And, you know, they become friends again and they let all the things will happen between them. They let it go. After that, now they say this incident can happen. Nobody can know who can give this guy among those people now where they say the guy that dey for this house o oh, wey come give this guy food poison They say now na edo guy okay Bini guy and yoruba person the guy that dey for the same house in as much that those people where wey dem that they live for the same house say they're from Bini and uh, yoruba it can also be Agbo also. It can also be Igbo person also. It can also be somebody from Urobo. It can also be somebody from Ichan. It can also be somebody from any tribe, regardless whichever tribe where you come where you come from. Evil people, they are everywhere. You know they specifically about say this person because you be this tribe. Now let this tribe they do evil. Evil people, as far as that Nigeria concerned, all the tribe were there for that Nigeria many of every people wey come from this tribe so many people are evil because of spirits of jealousy they can send their friend to early grave una see wetin dem do to this guy but at the end of the day na abroad we dey oyibo people dem go fit investigate the food poison wey dem give to this guy People wey dem gather dey for the same house dem go question dem and they go find them out if those people think say they don't do evil wey they do to this guy they don't do and finish say nobody see them. but god is watching them, and they will be exposed out one day if they think they do this thing and they go scot free they can never go without being punished just imagine my people, out there make una dey careful you never know who is who na only your mind you know you only have to trust your mind Trust your mind only. Because so many of now una to trust people around. And then the people wanna so much trust on. Wanna too kind of, you know, believe or say, ah, this person are your friend. This person don't you know for years. You know, go fit do you evil. Make I surprise you. Now, among the people wey they associate with, we dey even dey gather they dine and wine with Now then go even fit do you what you know even expect for your life most especially If somebody with you don't even quarrel, now don't quarrel, now don't get misunderstanding. I beg, give that person a very long gap. Somebody will sit there close to you, when you see they girlfriend, you go even see try your possible best to take them very careful about your life. Not to talk or say, you know, say you and person don't already quarrel. You won't go close to that person. Sorry for you. Sorry for you. You never know to trust again. Wickedness because of jealousy some people can give arrow ip to their friend make una careful watch this very video and listen to this very guy my people na very terrible thing that dey happen you see this guy one i dey see for this video now so this guy just died. he died this morning around 10 o'clock this guy na from agbo from Ute okpo and his name na chooks This guy just die They just terminate this guy life They just poison am He cook food finish He just come e see am say dem temper with the food but he just feel say na im friends dem na im uh, eh, temper with the food like person cook food finish because when you dey keep people together e come just feel say na friends you understand the guy he chop food finish belle come dey swell up na him just end this guy life the guy just die food when he belle just dey they just poison am who poison for the food damage this guy life because of jealousy because of wickedness when he dey live with um, he dey live with uh, benin and yoruba people they just poison this guy kill this guy life everything just go like that wickedness people go just dey wicked for no reason people go just dey wicked for no reason the the the way things dey dey sometimes very painful very very painful na wetin end this guy life na na so im e own take just finish be that people you just dey say friends friends there's no friend people are dey wonder when people dey say friend they say from one misunderstanding this this guy bin don even run comot for germany because of trouble wey dey dey trouble am when he see everything don come down again dem come dey try settle all those one e come still come He just come now na dem just kill am na be this one food wey person cook please be very careful i advise people to be very careful ndị nke yi ndị ka elu ihe na elu ihe agba na nkịtị ya na-eme vidio so that eh, onye sị ka hụ onye ka contact na because eh, this thing eh, we suppose ichekwa ime no be wetin person go just keep quiet people need to investigate this issue put hand into this issue please because uh, Omwekori, this big guy wey you see so now never born one he no get any pikin he no get anything they just damage him life they just kill am like that e no just make sense e no just make sense wickedness we dey talk about our government meanwhile our people wicked we dey talk say our politicians this one this one do we wicked ourselves we dey heartless ourselves we no love ourselves no love nigerians no get love nigerians are too wicked extremely too wicked wickedness wickedness our own wickedness dey smell our wickedness dey smell wickedness no good wickedness no good so my people, una don't hear wetin happened to this very nigeria guy It is so sad and heartbroken to see this kind of thing. They happen within human to human what a wickedness is this! This is pure wickedness how can you go to the extent abeg o many of una dis one say bring awareness for so many people out there Anything where you want hit okay even though say na drink you wan drink immediately your body don tell you say this way you wan eat so no eat am abeg throway that food throway that drink if you even sit there for gathering know the kind of place wey you go even fit say say you wan carry food put for your mouth o because some people dey dem no go even just carry their hand come take put that poison for that food dem get the way wey dem go just say poison that food poison that drink when you want drink. You yourself, you not go no say they don't poison am. That person don't do am as he want to do See you see the person koro koro, the person go they change that thing for your hand. You not go know. So just know it that it's not everywhere you drink, it's not everywhere you eat. People wanna that they live the same house together with your flatmates or your roommates. You see have to be so very, very careful wetin they make some of evil people They do this kind of thing Now jealousy they cause am jealousy enemy of progress huh na wow this is so painful may this very guy may he so rest in peace my country people, I beg, make una dey very careful about una so oh. know how you take the trust people these days eh i no believe say trust even dey for so many people, dictionary again Oh, if you just see how this kind of wey they happen who you go even trust again even though you be dey trust people before e no be person go tell you now say they careful o oh, because uh, wickedness of some people where they associate yourself with wickedness of some people where you call your friends wickedness of some people where you call your flatmates or roommates, people where just there around you their wickedness eh e no be here wetin dey cause am na jealousy dey cause am o some of them dey don want you to do better than them. envy spirit go just start when you go dey struggle They no go even mind you but when something don dey change for your life for good dem begin come dey think of evil wey they want do to you please be careful so my people now so i see this update reach as i come across this very update now say make i bring and come here make una dey very very careful so may so rest in peace